murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo nyuma y'umwaka impunzi z'abarundi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo zitaratahuka ejo kuwa kane ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryajyanye mu gihugu cy'u burundi impunzi z'abarundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zari mu nkambi ya murongwe iherereye mu burasirazuba bwa kongo yewe ndifuza yuko abanyarumonge bonyakira neza hama kubera nsanzwe ndi umupebesi nta magara ngira bakazomfasha no mu kubaka inzu kuko ntabyo nokwishoboza ndashaka ko bonyakira neza icyambere maze mbonana n'umuryango wanjye ikigira kabiri nacyo turonka umutekano ikigira gatatu dusaba ibintu by'ubuvuzi abo ni bamwe muri izo mpunzi ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara mu muryango wa afurika yunze ubumwe afurika cdc cyahamagariye ibihugu bikize kudatererana afurika muri ibi bihe uyu mugabane uhanganye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende abarwanyi bikekwa ko ari abo mu mutwe w'iterabwoba wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda bishe abasivili makumyabiri mu ntara ya ituri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo naho isirayeli yatse uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwayo abanyamakuru ba televiziyo al jazeera yo muri qatar aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ibiganiro byacu bigiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na edi rwema
abarwanyi bikekwa ko ari abo mu mutwe w'iterabwoba wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda bishe abasivili makumyabiri mu ntara ya ituri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aya makuru yemejwe n'inzego z'ibanze zavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp umuyobozi wa polisi muri ako gace wavuganye na afp yavuze ko abo bishwe bari babanje gutwarwa bunyago mu gitero adf yagabye ahitwa babila babombi ku wa kabiri uyu yemeje ko mu bishwe harimo abagabo cumi na batandatu n'abagore bane yavuze ko abandi bantu bane bashoboye gutoroka abo barwanyi ubu bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro kuko bari batemaguwe adf irwanya ubutegetsi muri uganda imaze imyaka hafi mirongo itatu yarashinze ibirindiro byayo mu burasirazuba bwa kongo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda uyu mutwe watangaje ku mugaragaro ko ukorana na leta ya kisilamu urashinjwa kandi gukora ubwicanyi muri kongo no muri uganda hashize hafi imyaka itatu ingabo z'igihugu cya uganda zifatanije n'iza repubulika ya demokarasi ya kongo zitangije ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bigamije kurwanya no gusenya umutwe wa adf umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara mu muryango wa afurika yunze ubumwe africa cdc yahamagariye ibihugu bikize kudatererana afurika muri ibi bihe uyu mugabane uhanganye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende jean kaseya uyobora icyo kigo yavuze ko amahanga akwiye kuba yarakuye isomo ku cyorezo cya covid 19 uyu muyobozi yavuze ko ikigo akuriye gikeneye miliyoni magana atandatu z'amadolari yo guhangana n'icyo cyorezo mu bihugu cumi na bine yagaragaje ko afite icyizere ko ayo mafaranga azaboneka vuba yagize ati ntitwifuza kuzagaruka ejo tubibutsa ko mwongeye gutererana afurika nk'uko byagenze kuri covid cumi n'icyenda mu kwezi gushize kwa munani ishami rya oni ryita ku buzima oms ryatangaje ko ubushita bw'inkende ari indwara ihangayikishije isi ku rwego mpuzamahanga kuva yadutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikagera no mu bindi bihugu byo muri afurika kaseya yavuze ko igihe kigeze ngo amahanga ahurize hamwe mu guhangana n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende ikigo gishinzwe ubuvuzi rusange muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyatangaje ko abantu barenga ibihumbi makumyabiri na bibiri banduye iyo ndwara imaze kandi guhitana abantu magana arindwi na cumi na batandatu kongo imaze guhabwa doze ibihumbi magana abiri z'inkingo nyinshi zaturutse mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi na leta zunze ubumwe za amerika perezida wa senegal baziru diomaye faye yiyemeje gushyira imbaraga ku kibazo cy'igurishwa ry'abimukira faye afashe iki cyemezo nyuma y'umunsi umwe abantu bagera kuri mirongo itatu na batanu barohamye mu burengerazuba bwa afurika inkuru twateguriwe na tim harris ishimwe inkombe za senegal ni kimwe mu bifatwa nk'inzira y'ingenzi ku bimukira bifuza kujya guhindurira ubuzima bwabo ku mugabane w'uburayi ariko bikarangira bishyize mu kaga ababarirwa mu bihumbi bambuka inyanja ya Atlantika bakoresheje ubwato buto bwuzuye abimukira kandi budafite ubushobozi bwo kwambukiranya inyanja nyuma y'umunsi umwe hamenyekanye inkuru y'abagera kuri mirongo itatu baburiye ubuzima bwabo mu nyanja perezida wa senegal diomaye fayi yarahiriye guca icyo avuga ko ari ubucuruzi bw'abimukira fayi watorewe kuba perezida wa senegal mu kwezi kwa gatatu yahamagariye urubyiruko rwo mu gihugu cye kuguma muri senegal aho kugira ngo banyurwe n'ibisubizo by'ejo habo heza babiboneye ahandi ariho hose yongeyeho ko leta ikora ibishoboka byose mu guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'akazi ku bijyanye n'abo bise abacuruzi b'abimukira aribo bashinjwa kuba aribo bateje iyi mpanuka yagize ati kuva ubu tugiye guhiga ubudahwema abacuruza bimukira kandi ahubwo bacuruza urupfu muri uyu mwaka abimukira bagera ku bihumbi makumyabiri na bibiri bavuye muri afurika berekeza mu birwa bya kanari byo mu gihugu cya esipanye ibyatumye mu minsi ishize minisitiri w'intebe waho pedro sanchez akorera urugendo mu bihugu bitatu byo mu burengerazuba bwa afurika birimo senegal gambia na mauritania aho yabonanye n'abayobozi baho baganira kuri iki kibazo muri Ukraine ibisasu by'uburusiya byishe abakozi b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi abayobozi muri Ukraine bavuze ko ibisasu uburusiya bwarashe kuri uyu wa kane byahitanye abanya-Ukraine batatu bakoreraga komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge kandi ko byakomerekeje abandi bantu babiri mu mudugudu uri mu karere ka Donetsk perezida Volodymyr Zelensky ku rubuga rwa X yagize ati ikindi cyaha cyo mu ntambara cy'uburusiya uyu munsi uwavogereye yagabye igitero ku modoka za komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi croix rouge i donetsk umudugudu wa bivuga waje kuraswa nk'uko guverineri vadimu firashkin yabitangaje mu butumwa kuri telegaramu avuga ko hari abantu bapfuye ibiro by'umushinjacyaha mukuru byatangaje kuri telegaramu ko abakozi ba croix rouge bari bashyiriye abaturage ibyo gucanisha bizabafasha mu gushyushya amazu mu bihe by'ubukonje ibyo biro byavuze ko barimo gupakurura ikamyo ubwo icyo gitero cyabaga abashinjacyaha bongeyeho ko abakozi babiri bari mu bitaro umwe akaba yari ameze nabi cyane Isiraheli yatse uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwayo abanyamakuru ba televiziyo Al Jazeera yo muri Katari ibi bibaye nyuma y'amezi ane Israheli ihagaritse Al Jazeera gukorera muri icyo gihugu aya makuru yatangajwe n'ibiro bya leta bishinzwe itangazamakuru mu itangazo ni Zan Chen ushinzwe itangazamakuru yashinje Al Jazeera gutangaza amakuru y'ibihuha no kwandika inkuru zibiba urwango ku banyayisiraheli isoko yavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yavuze ko kuri ubu icyo cyemezo kireba abanyamakuru bane gusa iyo soko ivuga ko abandi banyamakuru barimo abatunganya amavidewo n'abafotora bo bagifite uburenganzira bwo gukora gutunga ikarita y'ubunyamakuru muri israheli ubusanzwe si ngombwa kugira ngo ukore itangazamakuru muri icyo gihugu ariko utayifite biragorana kubonana n'abategetsi Walid Omar uhagarariye Al Jazeera muri Israheli na Palestina yabwiye AFP ko bataramenyeshwa ko abanyamakuru babo bambuwe uburenganzira bwo gukorera muri Israheli. Igisirikare cya Israheli kenshi cyakomeje gushinja Al Jazeera gukorana n'imitwe y'iterabwoba ifite aho ihurira n'umutwe wa Hamasi. Al Jazeera yo irahakana ibyo birego ikavuga ko Israheli yibasira abakozi bayo.
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanye ibijwi ry'amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku mbuga nkoranyambaga facebook instagram na youtube aderese ni vewa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma y'umwaka impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo zitaratahuka ejo kuwa kane ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryajyanye mu gihugu cy'u burundi impunzi z'abarundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zari mu nkambi ya murongwe iherereye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inyinshi muri izi mpunzi zahungutse zivuga ko umwuka mubi wari hagati yazo n'abaturage b'abakongomani ari wo watumye basubira iwabo ni inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo uri uvira aba barundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani bagizwe n'imiryango mirongo irindwi yahungutse kuri uyu wa kane inyuze ku mupaka wa kavemvera uhuza kongo n'uburundi bari baherekejwe n'amashyirahamwe ya aseri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ayibese akisheni eyidi ndetse na ayeride bamwe muri bo bari mu makamyo abandi nabo bari mu modokari za landekirizeri bambaye udupfukamunwa bari bishimiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bari barambiwe n'ubuzima bari bamazemo imyaka irenga itandatu mu buhungiro kabaganwa pasikazi ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko ahungukiye mu ntara ya kibitoki muri komine rugombo yari amaze imyaka irenga ibiri yifuza guhunguka ariko ntibahungugwe kuwe abona bibitangaza kuba yasubijwe mu gihugu cy'amavuko twarifuje gutaha kuva muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri gushyika n'uyu munsi biranga mu mwaka uheze turagenda turafo- turafotogwa baratugirira neza turakora no ku mashini biranka turasubira biranka ubwo rero tugize gutya imana itugirira ubuntu tubonye batwemereye ko dutaha ko twari twarategereje kera ko twataha kandi twumva twifuza gutaha kubaka igihugu cy'iwacu i burundi Eh, kugera n'iyi saha none birakunze twifuje gusubira iwacu dushimwe imana wakoze ibikomeye wowe wemeye kudukura muri kongo
aba barundi bari muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitatu bashimangira ko kuba bamwe mu baturage b'abakongomani barababujije gusarura ndetse no kongera kubakodeshereza imirima aribyo byatumye bafata iyi ngingo yo guhunguka ndimugwimo edimo afite umuryango w'abantu umunani yavuye mu nkambi ya murongwe agiye mu ntara ya ngozi muri komine mwumba kuvuga ukuntu twari tubaye ngaha muri kongo naho nyine ntibyatworoheye ubwo mbere twari tubayeho nk'abantu b'abacakara ni ukuvuga ko uko twari tubayeho n'ubu n'umurima twari mu murima ariko kugira ngo umuntu ajye gusoroma muri iyi kambi ya murongwe n'ubu imirima yacu iraheze mu gahinga yo twayirimiye umuntu agize ngo ajye mu murima batora umupanga bakamwirukako nk'ubu nayinjiye n'agaporojene nakoze k'umu- kurima umuceri baci badupfungira amazi umuceri wumiye mu murima nagerageje korora utworwa tw'ingurube ingurube ziraribwa barazinyaga abapolisi barazitwara ku buryo bavuga ngo naziguze ngo bidaciye mu mategeko ngo nta rukaratasi mfise wemeza ko arizo naguze izi mpunzi kandi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse kuri uyu wa kane zirasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yazo kuko zimwe muri zo nta mazu ndetse n'amasambu zifite mu gihugu cy'u Burundi yewe ndifuza yuko bo- abanyarumonge bonyakira neza hama kubera nsanzwe ndi umupebesi nta magara ngira bakazomfasha no mu kubaka inzu kuko ntabyo nokwishoboza nkaronka ahomba babimfashijemo icyo nshaka ko banyakira neza icya mbere maze mbonane n'umuryango wanjye ikigira kabiri nacyo turonka umutekano ikigira gatatu dusaba ibintu by'ubuvuzi bazoze baratwita ku kuvura gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi barenga magana abiri mirongo itanu bari mu nkambi ya kavimvira bazajyanwa mu nkambi ya murongwe kuri uyu wa gatanu tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane minani fabienne yari amaze umwaka wose asaba ubuhungiro muri kongo ejo azajanwa mu nkambi ya murongwe nawe ashima uburyo bagiye kuva mu buzima bubi bari babayemo mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira twari tubayeho nabi nyine none ko tutajya ntangira twaronka amezi atandatu aheze tutajya n'amazi ntituronka kujya kwacu ni uko abana bavuye ngaha bakagenda gusayidisha niko twajya murifuza ko babafasha iki mu nkambi ya murongwe ikintu twosaba gusa ni uko tugezeyo twororonka indya hama tumaze kuronka indya tukaronka n'amazi ariko ikimi- ikiri imbere nubwo woronka indya utaronse amazi nta kintu wobo didier numbi wa numbi ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya murongwe yabwiye ijwi rya amerika yuko bahunguye abarundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani bari mu miryango mirongo irindwi uyu muyobozi yerekana kandi ko impamvu bari bamaze umwaka urenga badahungura impunzi ari uko ikiyaga cya tanganyika cyuzuye gifunga umuhanda wa fizi uvira ubusanzwe aba barundi iyo bageze mu gihugu cy'u Burundi ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya aseri rizariha buri mpunzi idolari magana abiri z'impamba imibare ya aseri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitatu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira tukiri ku makuru yerekeye impunzi tujye mu rwanda hashize iminsi ibarirwa ku ntoki umwaka mushya w'amashuri wa bibiri makumyabiri na kane bibiri makumyabiri na gatanu utangiye abana b'impunzi z'abakongomani mu nkambi ya kiziba mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda baravuga ko batangiranye imbogamizi zirimo kutabona ibikoresho by'ishuri nk'amakaye imyenda y'ishuri n'ibindi inkuru irambuye na gloria tuyishime
ni mu masaha se neza mu gitondo ku ishuri rya koleji amahoro ryo mu nkambi ya kiziba ryakira abanyeshuri barimo n'impunzi aha harimo ishuri ribanza icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye bigaragara ko abanyeshuri bitabiriye itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri nubwo hari aho usanga ibyuho kuko amwe mu mashuri afite umubare muke w'abiyandikishije bamwe mu banyeshuri baganirije ijwi rya amerika uko batangiye umwaka mushya uyu ni karinganire nema wiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye na mugenzi we gafishi fabrice wiga mu wa kabiri twatanze umunsi w'icya gatatu wa gatandatu ni ingenzi twagera dukwiye gufata imyanzuro tukiga neza kugira ngo tuzatere intambwe neza abandi bose nenge ishuri ryatangiye neza nta kibazo ko twageze hano nyine none ndi mu wa gatatu bansubiza inyuma mu wa mbere mbona yuko nyine kwiga icyongereza ari ibintu biri bungore ko ntabwo ntabwo byangoye cyane ni ukwikaza muri iki gihembwe cya mirongo ine ko nagira amanota ari hejuru nkazinduka nkajya no mu wa gatatu gusa mu gutangira amasomo kw'aba banyeshuri n'abarimu bari guhura n'imbogamizi zitandukanye kwizera nshimiye n'umwarimu twasanze ari kwigisha isomo ry'icyongereza mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye imfashanyigisho ni kimwe mu bibazo bafite wenda amaserabisi nko kuba hari ukuntu nk'aho nyine wishakaho wenda agaserabisi gutyo wenda ibintu nk'ibyo nyine by'ibi- ni imfashanyigisho muri make yego. ibitabo biba bihari wenda nubwo batari byose ariko biba bihari wenda umuntu akakirana n'ibindi nyine kugira ngo wenda ubashe kubona reference nyine ni ukuvuga ngo iyo ufite bandos ubasha kujya kuri google ukaba warebaho serabisi nyine kuri reb iyo serabisi wayireba akayifashisha ukumva ibyiza zabakwiye kuba zihari ziprintinze zikoreshwa ku buryo ki n'umunyeshuri ayikeneye abasha kuyibona uyu mwarimu avuga ko bibagiraho imbogamizi zo kuba abanyeshuri bagorwa no gukora imikoro y'abarimu babaha ni ukuvuga ngo ku mbogamizi wenda impande zombi ushobora kuba wenda uhaye abana waka wenda bitewe n'uko nyine nta hantu bashaka kuza wenda kubona ko babikora cyangwa nta research nyinshi nyine ihari ihagije kumva ko iyo ni imbogamizi kubera ko nyine kumva ko bizagusaba umwarimu nyine byose kuba ari we by'urute byinjiramo cyane kugira ngo babashe kwisobanukirwa bitewe n'uko research nyine amaserabisi ntayo ntacyo wenda bikaba byagora muri ubwo buryo tugera mu mashuri atandukanye muri iki kigo cya koleji amahoro abanyeshuri bari kwiga nta makaye bafite ni imbogamizi kuri bo aya makayi bari hafi kuyadaha no kuba batarayaduhabona ariko benda kuyadaha nyine dushaka agakayi iruhande ko buri kwandikaho kubera ko amakayi ari hafi kuyaduha bayaduha tukaza kwandika muri ayo ngayo baduhaye twe ntabwo twari twayahabwa ubu nyine turi kwandika mu- mu makaye asanzwe twari dufite mu yindi myaka batubwira ati tuzayabona ku kindi cyumweru twifashisha ayo dufite nyine tukaba turi kwandika dukwiye kuba dutegereza iki muri kiriya cyumweru kindi kimwe n'abarimu abanyeshuri nabo bageramiwe no kutabona ibitabo bigiramo kuko ibyo bahabwa ku masomero ari bike bigatuma batiga neza bijyanye n'iki- n'ibitabo bya library wenda library ni ntoya mbega abanyeshuri wenda ibitabo ni bikeya ujya gusaba igitabo bakubwira ntagihari mwadufasha kubyongera kugira ngo tujye tubibona dusubire cyane bamwe muri aba banyeshuri twasanze nta mpuzankano bambaye ni ikibazo bavuga ko kibabangamiye kandi nta bushobozi bwo kuzigura bafite babuze izi nkwiye nakazajya kwipima nagiye inshuro eshatu by'ukuri izi nkwiye twazifatiye hano haruguru nta no ku kigo bazituzaniye njye nabonye izitankwiriye ni iyi kabutura gusa nabonye inkwiye nta shati mfite kubona hari abandi bana bazambaye akaba ngiye bagutse abo bana bose batazambaye bifuza kandi ko hajyaho amashami atandukanye kuko kugeza ubu hari abiri gusa kugira ngo boroherwe no guhitamo amashami bifuza amasekisiyo ni makeya hari abifuza kwiga andi masekisiyo nyine atari elfe kandi amigara amasekisiyo abiri bakabibura turabisaba nyine kugira ngo muza- muzadufashe iyo serivisi za- za- zakemuke nk'uko yabiganirije ijwi rya amerika umuyobozi w'inkambi y'impunzi ya kiziba emmanuel mutuyeyezu avuga ko ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga bari gukora ibishoboka ngo abanyeshuri babashe kwiga mu kigo abenshi ni abatangizi baje gutangira ishuri ni abana bake twakiriye badafite uniforme kumva abanyeshuri batangiye ejo niyo mpamvu iki cyumweru ni icyo gutanga izo uniforme z'abana turarangiza n'iki cyumweru nta mwana umwe utagifite uniforme ku ishuri ni ukuvuga ngo uko uniforme zirimo zitangwa ni- n'ibikoresho by'ishuri birimo biratangwa guhera uyu munsi n'iki cyumweru cyose ibyo byose abana bari babifite birahari biri mu masito ku buryo barimo gutangira batanga n'ibyo bikoresho ibyo byose muri iki cyumweru haba harimo imfashanyigisho eh, ibitabo n'ibindi bikoresho byose barimo bifashisha byose byose birangira n'iki cyumweru byose babibonye ku cyerekeranye no guhabwa amashami mashya mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye naho umuyobozi w'ishuri rya koleji amahoro ya kiziba yagize icyo akivugaho mugabo venuste irunga ni umuyobozi w'iki kigo nk'uko babivuze tugize amahirwe tukabona izindi nominations byadufasha bisaba muri minedike ngo hari kriteriya bagenderaho ndumva dukorana na wadi vision tukababwira ibibazo dufite na minema bakadukorera ubuvugizi tekereza ko twa- twabibabwiyeho dutegereje ko bazakorana n'inzego zibishinzwe hanyuma babona bikunda bakazaduha izindi sekisiyo nk'uko imibare y'umuryango World Vision ari nayo yita ku burezi muri iyi nkambi bigaragaza abanyeshuri ibihumbi bine magana cyenda nibo bamaze kwiyandikisha muri uyu mwaka kuri iri shuri muri aba harimo impunzi ibihumbi bine magana abiri na mirongo irindwi naho abaturiye inkambi ni magana atandatu na mirongo itatu gusa bakagenda biyongera bitewe n'ubukererwe bwa bamwe abarimu bahigisha bagera ku ijana na mirongo itanu na batandatu naho iki kigo kikaba cyaratangiye kwakira abanyeshuri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi Gloria Tuyishime mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika tuve ku mugabane w'afurika tugana ku amerika inaha muri leta zunze ubumwe za amerika byinshi mu bihangayikishije abaturage bazatora mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha biravugwa cyane ariko hari n'ibitavugwa ku mugaragaro na gato kandi bihari cyane cyane mu myumvire yabo bwite kimwe muri ibyo ni ikibazo cyo kumenya niba bemera ko umugore yababera umukuru w'igihugu nibyo turebera hamwe uyu munsi mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora murabigezwaho na thomas kamirindi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abagore benshi bagerageje amahirwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ntibarenge umutaru by'umwihariko mu mashyaka abiri ya mbere na mbere akomeye kurusha ayandi iry'abademokarate n'iry'abarepublikani yihariye uruhando rwa politiki ku rwego rw'igihugu kuva kikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu bityo ku baperezida mirongo ine na batandatu bamaze kugitegeka nta mugore urimo cumi na batandatu bakomoka mu ishyaka ry'abademokarata barimo uyu wa mirongo ine na gatandatu joe biden naho iry'abarepublikani rimaze kugiha abaperezida cumi n'icyenda barimo uwa mirongo ine na gatanu donald trump wategetse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubu akaba anarihagarariye muri aya matora yo muri uyu mwaka uretse ku mwanya w'umukuru w'igihugu abademokarate n'abarepublikani ni nabo kandi bihariye inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu kongeresi andi mashyaka mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo ku mwanya wa perezida wa repubulika cyangwa ku ntebe n'imwe ya depite cyangwa ya senateri bo ku rwego rw'igihugu muri aya mashyaka abiri ya mbere akomeye rimwe ryonyine iry'abademokarate ryimitse kandida w'umugore Hillary Clinton mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu na Kamala Harris muri aya matora yo muri uyu mwaka mu byo Hillary Clinton yashyize imbere mu kwiyamamaza kwe harimo ko yari umugore wa mbere na mbere mu mateka y'igihugu wari ubonye amahirwe menshi yo kuba yakiyobora abarepublikani bamureze ko ariyo turufu yashatse gukinisha kugira ngo abone amajwi none se byaba byaramwangirije hari abashakashatsi babikeka twavuga nk'abo mu ishuri rikuru ryitwa union college ryo muri leta ya new york basanze mu byatumye Hillary Clinton ataratowe hashobora kuba harimo ko hari abavugaga kubera gusa ko ari umugore ngo si umuntu ugaragara ko yaba koko perezida w'igihugu muri aya matora yo muri uyu mwaka Kamala Harris umugore wa mbere na mbere visi perezida w'igihugu mu mateka yacyo we nta na rimwe arashyira imbere ko aho ageze cyangwa se ahisumbuye ashobora kugera ahakesha cyangwa yahakesha ko ari umugore nyamara rero mu mitwe ya bamwe na bamwe birimo nk'uko christine emba yabisobanuriye ijwi rya amerika ku buhanga bwa skype umutegarugori emba yazobereye kandi yandika cyane ku bibazo by'abagore muri sosiyete muntu n'iby'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo the idea that men are in charge and are making the decisions bumva ko umugabo ari we mutware muri byose ko ari we ugomba gufata ibyemezo byose kandi hose umugabo w'igitinyiro n'icyubahiro umugabo ufite ububasha bwose ku muryango a man who has a sort of paternalistic control mu bishobora kugira uruhare muri aya matora harimo icyo kintu kimeze nk'ubwoba mu bagabo cyane cyane muri iki gihe hari inkubiri y'abagore yitwa Me Too bishatse nko kuvuga ngo nanjye ndiho iharanira impinduka mu buryo ubutegetsi busaranganywa hagati y'abagore n'abagabo niko Kelly Dittmar yabisobanuriye ijwi ry'Amerika nawe ku buhanga bwa Skype Dittmar ni umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa Center for American Women and Politics cyo muri kaminuza Rutgers ya leta ya New Jersey
bamwe bumva ko ubugabo bwabo bushobora kuba bujegajega ku buryo rero bishyizemo ko bagomba guharanira kwisubiza izo ngufu n'ububasha byabo bumva ko byugarijwe cyangwa batakaje
mu bindi nabyo bishobora kugira uruhare mu mahitamo muri aya matora yo muri uyu mwaka ni impinduka zigaragara mu mabarura y'abaturage abazungu nibo bwoko bugifite ubwiganze kurusha ayandi ariko abatari abazungu nibo barimo biyongera kubarusha nabyo bibateye impungenge kandi bishobora kuba intambamyi kuri Kamala Harris ijwi ry'amerika yabisobanuje inzobere mu bya politiki hank shenkoff
izi mpinduka zirimo ziratera ubwoba abazungu b'abagabo noneho baravuga bati buretse gato ngomba kugira icyo nkora kugira ngo ndengere ibyo nsanzwe nzi ibyo menyereye kandi ibi nibyo donald trump ababwira
muri rusange ibipimo bya politiki bisohoka muri iki gihe byerekana ko abagore babogamiye ahanini kuri kamara harris naho abagabo babogamiye cyane cyane kuri trump bityo rero abashakashatsi basanga igitsina kuba umwe mu bakandida ari umugore undi ari umugabo nabyo biri mu bizagira uruhare runini muri aya matora
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho mwakoze kubana natwe turabifuriza amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza
diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro